Iyi mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika radiyo Ijwi ry'Amerika mu Rwanda muyumvira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo Inshuti ya Bose no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo Ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo kome ikaze mwese kuri radiyo yanyu ni ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona ukwezi kurashize mu rwanda habonetse umurwayi wa mbere wanduye virusi ya korona inzego z'ubuzima zivuga ko umujyi wa kigali ari wo wibasiwe cyane kurusha utundi duce tw'igihugu icyorezo koko cyibasiye eh, i kigali eh, ku mpamvu z'uko cyaturutse hanze abakizanye benshi babaga baje banyuze ku nzira y'ikibuga cy'indege abenshi babaga batuye i kigali eh, ni naho bakorera imirimo nabo bahuye benshi urumva ko bahuye n'abo begeranye uwo ni muganga sabin nsanzimana uyobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima kizwi nka rbc iyo nkuru harimo n'izindi zerekeye abanyururu basabirwa kurekurwa kubera ubwinshi bwabo mu magereza mu burundi n'ikibazo cy'uko amadeni ibihugu bya afurika bibereyemo amahanga yakurwaho turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mu gihugu cya nigeria ubutegetsi bwongereye igihe cyo kuguma imuhira mu bice bibarizwamo urujya n'uruza rw'abantu mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona geoffrey mutagoma arakomeza iyi nkuru perezida wa nigeria muhammadu buhari yongereye igihe cy'ibyumweru bibiri kuri gahunda yo kuguma mu rugo mu murwa mukuru abuja lagos no mu ntara ya ogun bihana imbibe aho hose haranga urujya n'uruza rw'abantu benshi ubutegetsi bwafashe icyo cyemezo muri gahunda yo kugabanya umuvuduko w'ikwirakwira rya virusi ya korona itangazo rya perezida buhari risaba abantu kuguma imuhira ryongerewe iminsi mu gihe yari yategetswe yagombaga kurangira ejo kuwa mbere abantu magana atatu na makumyabiri na batatu banduye virusi ya korona muri nigeria bari mu mujyi wa lagos utuwe cyane kurusha iyindi muri icyo gihugu no mu mukuru abuja muri nigeria virusi ya korona imaze guhitana abantu icumi perezida buhari yaburiye abaturage ko kuguma mu rugo ari igikorwa cyo guhitamo kubaho cyangwa gupfa ubushinwa bwiteguye gusuzuma ibyerekeye amadeni y'ibihugu byo muri afurika bufatanije n'umuryango mpuzamahanga nibyo fide niyongabo atubwira muri iyi nkuru igihugu cy'ubushinwa cyatangaje ejo ku munsi wa mbere ko kizi ibyerekeye umugambi wo guhebera amadeni ibihugu byo muri afurika kandi ko cyifuza kwihweza ivyerekeye icyo kibazo hamwe n'amakungu ivyo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire y'ubushinwa n'amakungu bwabitangarije itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters ku munsi wa mbere ubwo bushikiranganji bwariko bwishura ku bibazo ku migambi y'ubushinwa ku bijanye n'amadeni ibihugu vyo muri afurika bibufitiye mu gihe c'ikiza c'umugera wa korona itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters ryamenyesheje ko bisa n'uko ubushinwa buzoshigikira iciyumviro c'uko ibihugu vyo muri afurika vyoba birahagaritse kuriha amadeni yavyo ivyo bikaba vyitezwe kuba mu masezerano ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi n'ibiriko biratera imbere bigize umugwi G20 bizoshikako muri iyi ndwi ubuhinde bwongereye igihe cy'ibihe bitoroshye bwari bwashyizeho bitewe n'abandura virusi ya korona bagenda biyongera oriane tanga ishaka haratubwira ibindi kuri iyi nkuru iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji mukuru narendra modi kuri uno munsi wa kabiri umutegetsi yatangaje ko icyo gihugu kigizwe n'abantu umuriyaridi umwe n'ibice bitatu bazobandanya kuba mu bihe bidasanzwe ikindi kiringo c'indwi zitatu modi yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu avuga ko iyongereza ry'icyo kiringo cyari kimaze iminsi mirongo ibiri n'umwe kirangira uno munsi kizobandanya gushika ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatanu ni mu gihe abantu bashika ku bihumbi icumi bamaze kwandura ikiza ca korona abandi amajana atatu na mirongo itatu n'icenda bakitaba imana umushikiranganji mukuru avuga kandi ko iyo ngingo ije mu ntumbero yo gukinga kugira iyo ngwara ntishike mu bice vy'igihugu bitarandukirwa modi avuga ko naho igihugu kimaze guhomba ibitari bike mu butunzi bwaco igikuru ari uko ingingo zo kuba mu bihe bidasanzwe harimo n'uko abantu basabwa kutegerana hafi na hafi bimaze gukingira ubuzima bw'abantu batari bake
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi amashyirahamwe yigenga arimwo aharanira uburenganzira bwa muntu asaba leta gufungura abanyururu mu magereza atandukanye hagamijwe kwirinda ko icyorezo cya virusi ya korona cyakoreka imbaga kiramutse kigeze mu magereza ni inkuru Pierre Claver niyo nkuru atugezaho ari i Kigali mu Rwanda amashami yigenga arenga cumi abona ko ikiza c'umugera wa korona kiriko kirafata umurindi munini mu gihugu akate ishiramiro kristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rimwe muri ayo ryakoze amatohoza mu mabohero ane ariyo irya mpimba riri mu gisagara ca bujumbura ibohero rya ngozi irya muramvya hamwe n'irya rumonge iryo shirahamwe rivuga ko ubwinshi bw'abanyororo burenze urugero buzohava bukwega akarambaraye inganda zigatikira hamwe ikiza c'umugera wa korona co kwaduka muri ayo mabohero ari mu gihugu ayo mabohero ane kuri cumi na rimwe ari mu gihugu yategerezwa kwakira abanyororo batarenga ibihumbi bibiri n'ijana ubu habarizwayo abarenga bo inshuro zitatu ni ukuvuga abarenga gato ibihumbi indwi n'amajana atandatu metre jean claude ntiburi munsi ajeje ubwisata c'amategeko muri akate burundi ubwinshi bw'abanyororo buri mu bintu bihanze abanyororo kuko uh, inyubako zarengewe cane eh, kuwo zari zigenewe kwakira ku buryo umuntu atakironka kikumusaya isuku naryo risigaye ari umugani mu gihe isi yose eka mbere n'igihugu cacu vyinjiranywe n'ikiza gituruka ku mugera wa coronavirusi amazi meza eka mbere n'isabuni kenshi iboneka rimwe mu kwezi byumvikana yuko gukoresha isabuni mu kwezi muri iki gihe bitaba bigishoboka byo guhanahana imetero hagati y'umuntu n'uwundi navyo nyene bikoreshwa mu kwikingira iki kiza ca coronavirusi ivyo vyo ntibishoboka kubera ubwinshi bw'abanyororo ikindi giteye ubwoba ni uko haguma hinjizwa abanyororo bashasha kandi bagashikira mu bandi mu gihe hoba hari n'umwe afise uwo mugera byokwega akarambaraye hari kandi n'abanyororo bidegemvya bagasohoka bakagenda gutembera hanze hanyuma bakagaruka indani mu mabohero nabo nyine bashobora gukwega ingorane ayo mashirahamwe nka yose akorera hanze ahamagarira leta kurekura abanyororo kugira ngo bakinge ibara ritaragwa abayorongoye bavuga ko ingingo nk'izo zo kurekura abafunzwe batabangamiye umutekano w'igihugu zafashwe no mu bindi bihugu vyamaze kwadukamwo ikiza ca korona nk'u rwanda n'ubufaransa aho bohera ku banyororo bejejwe n'amasentare abaheraheje iminyororo yabo abarose umwidegemvyo w'agateganyo liberté provisoire ariko abo bose mvuze ugasanga baguma indani mu bohero kubera ko baba bakurikiranwa ku manza zifitaniye ibizano na politike buraba n'abandi banyorero bafunzwe by'agateganyo ko nabo nyene bobarekura kugira ngo amabohero aheme umaze gupfungwa icya kane c'umunyororo bakamurekura bakamuhanisha ibindi bihano bitari gupfungwa ivyo vyotuma mu mabohero hasigarayo abantu bake hanyuma bagashobora gukinga ico kiza ca coronavirus kuri ico n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Aime Laurentine Kanyana aremera ko hari abakwiye kurekugwa no mu bindi bihe bisanzwe aha aheruka kubibwira abacamanza mu gisagara ca Bujumbura kandi bakirinda yuko bohava baza barafunga baguma bafunga badaca imanza ugasanga hariho abenegihugu bavundiye mu munyororo kandi ata kintu gihambaye cyo kubafunga cyari kirimo twasabye yuko uh, abashikiriza amanza bose bogenda umwe wese akaraba amadosiye aba afise imbere yiwe akiyumvira ku buzima bw'abafunzwe maze agafata ingingo yo gufasha kugira ngo izo dosiye zabo zikorwe uwagiriwe n'icyaha giharigwe wo kitagiriye naho yitahire amahoro mu muryango azi gufasha mu iterambere ry'igihugu hari n'ikindi ayo mashirahamwe yigenga abwira inzego za leta ni uko abafungiwe vya politike agateka kabo gahohoterwa mu mabohero aho bakubitwa bagafungwa mu busho bw'ikosorero amashambure korekisiyoneri canke bakashira ahantu ku kibuga bakarara ngaho bakongera bakahirirwa imvura n'izuba bikababangamira reka mbere hari n'abandi banyororo batigira babonana n'izuba batigira baja n'aho abandi banyororo bari bafungiwe aho bita tingitingi abo nabo ababikora cane cane ugasanga ari abanyororo bapfunzwe ariko bayoboka umugambi uri ku butegetsi umenga bari ngaho kugira ngo batoteze abandi bitwa ko batavuga rumwe hari kandi n'ayandi mabi afatiye kwankira abarwayi kuja kwa muganga cane cane ku baganga b'abahinga mu gihe amavuriro y'indani mu ibohero biba vyaragaragaye yuko atabushobozi afise bwo kubavura mu burundi nta ngingo zo kugara ibibanza bihurirwamwo n'abantu benshi nk'amasengero amashure amasoko n'amabohero zirafatwa ayo mashirahamwe akebura leta kwiyihutira gufata izo ngingo amazi atararenga inkombe nk'uko biriko biraba mu bihugu vya buraya nka esipanye n'ubutaliyano abantu batanu nibo bari bamaze kwemezwa ko bagwaye uwo mugera wa korona mu burundi aho twateguriye inkuru umwe muri bo yitavye imana ku munsi wa mungu w'indwi iheze nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvyemeza mu karere ka afurika y'ubuseruko eyase uburundi burimwo abantu hafi amajana ane baramaze gufatwa n'ico kiza ca korona pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi rya amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda nyuma y'ukwezi virusi ya korona ihageze ubu bihagaze bite minisiteri y'ubuzima ivuga ko imaze kubarura abarwayi ijana na makumyabiri na barindwi ko mirongo ine na babiri ubu bakize basubira mu miryango yabo kuri iyi nkuru twumve asimutakaboye hari tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu bw'umurwayi wa mbere yageraga mu gihugu minisiteri y'ubuzima yemeje ko uwasanganywe iyi ndwara ari umuhinde wageze mu gihugu tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu avuye i mumbayi uko iminsi yagiye ikurikirana iyi minisiteri yagiye isohora amatangazo agaragaza uko icyorezo gihagaze ntagiye humvikana umubare w'abagenda bandura umunsi ku munsi bikaba bigeze iyi tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa kane abashinzwe ubuzima mu rwanda batangaza ko bamaze kwakira abarwayi ijana na makumyabiri na barindwi kuva tariki ya kane z'ukwezi kwa kane nibwo bwa mbere habonetse abarwayi bakize iyi ndwara barimo abanyarwanda batatu n'umurundi umwe kuva aba mbere basohotse buri munsi hagiye humvikana abandi bakize bagasubira mu miryango yabo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere minisiteri y'ubuzima yavuze ko abandi barwayi cumi na barindwi nabo bakize virusi ya korona bakaba bavuye mu bitaro abamaze gukira bose bakaba babarurwa muri mirongo ine na babiri mu ijana na makumyabiri na barindwi banduye covid cumi n'icyenda ubwo yasobanuraga iby'iki cyorezo nyuma y'ukwezi kumwe kigeze mu rwanda dr nsanzimana sabe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc yavuze ko kugeza ubu abarwayi benshi bakomeje kugaragara mu mujyi wa kigali ugereranije no mu byaro i kigali niho koko hagaragaye abantu ba mbere bafite coronavirus n'ubu ngubu niho hari benshi ku bantu barenga ijana na makumyabiri na batandatu twabonye abari muri kigali bararenga ijana abari hanze ngira ngo mu majyepfo umwe mu burengerazuba mu majyaruguru uburasirazuba nta ntara n'imwe itaragaragaramu umuntu ariko ni nk'umwe nta ntara yigeze irenza abantu babiri ku buryo bateranyije usanga ntabwo bagera kuri cumi na batanu bagaragaye hanze ya kigali bikagaragaza yuko icyorezo koko kibasiye kigali ku mpamvu z'uko cyaturutse hanze abakizanye benshi babaga baje banyuze ku nzira y'ikibuga cy'indege abenshi babaga batuye i kigali ni naho bakorera imirimo nabo bahuye benshi urumva ko bahuye n'abo begeranye mu rwego rwo guhangana n'iki cyorezo leta y'u rwanda yashyizeho amabwiriza yagombaga kumara ibyumweru bibiri abuza abantu kuva mu ngo zabo amabwiriza ya mbere yaheraga tariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu yaje gusoza tariki ya kane z'uku kwezi leta yongera indi minsi cumi n'itanu yo kuguma mu rugo nayo izarangira tariki ya cumi n'icyenda z'uku kwezi kwa kane aya mabwiriza ya kabiri yaje gushimangira aya mbere yabuzaga abantu gusohoka mu ngo gufunga amaduka guhagarika gutwara abagenzi kuri moto guhagarika ingendo zijya mu mijyi no mu turere tw'u rwanda ndetse no gufunga imipaka yose benshi mu bagiye kumara ukwezi mu ngo zabo baribaza niba kuri iki cyumweru bashobora kumva inkuru nziza ibemerera gusubira mu mirimo yabo inyuranye ubutumwa bwaraye butanzwe kuri televiziyo y'igihugu n'umuyobozi wa rbc bongeye gushimangira ko iki gihe kitaragera iyo umwe agaragayeho ubwo nawe afungura umuryango w'abandi bamushamikiyeho ubu rero urugamba ruracyakomeje nubwo hari ishusho nziza itwereka yuko abaturukaga hanze virusi ubundi yaturutse ku bantu bari bavuye mu bihugu yari irimo binjira mu gihugu abenshi bari bayifite binjiye mu gihugu bari no gukira ahubwo abayanduye bayikuye kuri abo ngabo akaba ari uwo munsi dufite turi kubona igihe rero tuzaba turangije abo bayanduriye aha n'abo bashobora kuba baranduje tuzaba tuvuga ngo turi kwerekeza aho coronavirus tuyitsinda mu gihugu cyacu naho rero duhagaze umunsi tuzabona ririya tangazo risohotse umunsi umwe ukurikira ukurikira ukurikira ugasanga twapimye abantu igihumbi ibihumbi bingahe nta n'umwe twabonye nta n'umwe twabonye izaba ari inkuru nziza nubwo izi ngamba zo kuguma mu rugo hari benshi zigenda zica intege minisiteri y'ubuzima isobanura ko kuguma mu rugo ari bwo buryo butanga icyizere bwonyine bwo guhagarika ikwirakwizwa rya covid cumi n'icyenda inzego zishinzwe umutekano zikaba zikomeje gutanga ibihano ku baba barenga kuri aya mabwiriza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku banyamakuru bagera ku gihumbi magana ane na makumyabiri bamaze kwiyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego cnc rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora mu burundi muri uyu mwaka abapfasoni n'abigeme ntibararenga magana ane mirongo itanu na bane muri bo ibice cumi na bine ku ijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'ibitangazamakuru mu burundi iruhande rw'ubwo busumbane bushingiye ku gitsina n'imibare y'abapfasoni cyangwa se abakobwa bitabira ibiganiro bitandukanye iri hasi cyane mu kiganiro diane rinahazwe yagiranye na florentine kwizera ukorera radiyo bbc y'abongereza bagarutse kuri icyo kibazo yatangiye avuga imyaka amaze muri uwo mwuga umwuga ndawumazemo imyaka mirongo ibiri muri uku kwezi nibaza yuko nkwira imyaka mirongo ibiri kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cya leta cyo mu mwaka wa gatandatu sinibuka neza itariki mugabo hari mirongo icyenda n'icyenda kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu urumva ko nkwira imyaka mirongo ibiri yego iyo nkuru wayitangariza kuri bbc wayitangariza mu gihugu cy'uburundi cyane
sinayitangariza kuri bbc nayitangariza hagati mu gihugu cy'uburundi mu karere k'intara zo hagati nkayitangariza kuri radiyo bonesha fm icyo gihe mbere yari icyitwa umwizero hanyuma kuva uve mu mwizero kugera kumbure wananakoreye n'umwizero imaze guhinduka bonesha haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu
ni urugendo navuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye nari nsanzwe ndi umwarimu narigisha mu ishuri rikuru ryo mu ntara ya gitega nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni bike icyo gihe nari ngifise ingoga naho hariho abariko baravuga yuko ntasaza irumva iminsi haciye sinike nari mfise amasaha agera kuri mirongo ibiri n'ane ku ndwi nigisha nkabona umwanya usigaye simbona ikintu ntushobora kuwukoramo ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwundi mwanya wose nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru ariko nsubiye inyuma gatoya ni ikintu nari mfise mu mutima w'iwanje kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru nkiri umunyeshuri icyabintuma ni uko numva abandi babikora nkumva ndabikunda nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko umuziki amakuru nkumva ni ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru hanyuma aho kuri bbc gahuza hoho mu bwongereza uhamaze igihe kingana gute
bbc gahuza imiryango ndayimazemo imyaka igera kuri cumi n'itandatu cyangwa cumi n'indwi kuko nshizemo ko natanguye kuyikorera nkiri mu burundi ngaha kuri siyeje londres ndahamaze imyaka cumi n'ine ariko twari dusanzwe turi kumwe na bbc yaba bbc gahuza miryango cyangwa bbc afurika igisata cy'igifaransa narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na rimwe urumva ko iminsi atari mike nta nyine yego irakwiye cumi n'umunani ahari yego none ga florentine uratubwiye iby'umwizero bya bbc ni cyari coroshe ico gihe mu mirongo icenda n'icenda yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru barawuhurumbira
uko kuwuhurumbira ntabyo umenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba baja gusaba ubuzingo ufise ibiharuro ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme kuko harimo abagabo ariko bakaba bake kuko ndabyibuka nko muri bonesha mu bihumbi bibiri nkija gukora kuri kuri radiyo ubwaho nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri kandi narinze mva ngaho tutararenga abantu babiri muri cumi na babiri mu ndimi zose igifaransa ikirundi igiswahili icyo gihe nta cyongereza twakora twaraba abakenyezi babiri n'abagabo cumi aho ni mu gisata cy'amakuru ntashyizemo ibiganiro utabumva rero yuko batari benshi ariko kandi bariho abo twarabira ko akarorero kuri radiyo nasiyonale kuri televiziyo harimo abakenyezi ba chantal katama ba mariya inamuganuro ba christine ntahe urabizi yuko bari abafatoni bakarorerwa kuri itangazamakuru neza yego bariho ariko ntibari bafite igitigiri nk'icangana n'ic'abagabo nk'icangana n'ic'abagabo niko hanyuma umuntu ubunye iyo bariko baratanga ibitigiri bakavuga ati uyu mwuga mukora abapfasoni ntitubabibona ntitubabonamwo abigeme ntitubabona urabye aho bigeze ubu wovuga yuko abo bavuga ivyo babifisemo ukuri cane
ibyo bavuga ni ukuri ibyo bavuga nibaza ko ari ukuri kuko biragaragarira amaso nk'ibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika igihumbi n'amajana abiri kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'amajana ari na mirongo itanu birigaragaza yuko ari bake abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane ntibashika n'ibice cumi na bitanu ku ijana hanyuma hariho no kugira uruhara kugira ijambo gufata ijambo mu itangazamakuru naho nyine urabona yuko bataboneka diyane ni bakeya rero ibi biharuro bigaragaza ukuri uretse yuko urumva n'ibyo bakuye harimo ibyo bakuye muri isitebu baba barakoze igendereza ryabo bakavyegeranya bakerekana uko ibintu bimeze uretse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka cyo kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo canke abarigiramo uruhara yego hanyuma ku bwawe ga florentine wibayemo umwanya munini uribaza yuko biba biva kuko bava ko barakumigwa barikumira cane
jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo n'aho ibintu byatanguriye yego uko isi ikomeza gutera imbere nuko ibintu bigenda bihinduka abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo ariko buke buke buke buke ibintu bigenda bihinduka nicyo gituma jewe isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yarihabwa mu buryo bunganike ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise urwo ruhara yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanjye ndabigiremo uruhara nshikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro yego florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu kirundi n'ikinyarwanda gusa murafite n'izindi ndimi zitandukanye icongereza igifaransa eka n'izindi ndimi zikoreshwa ahandi muri afurika tubuze ku by'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ibyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri bbc wanyu ugahuza abapfasoni bahari ari benshi menga ndazi wewe hariho ivete akora ari mu rwanda abandi ho byifashe gute muri ibyo bisata bindi twavuga ngo biri mu bisata byatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu byiyumviro by'ababibumviriza cyangwa ababikorera
diare icyo nakubwira ni uko iki kibazo gisa n'ikibazo gisangiwe na benshi muri rusange mu isi nibyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga iciyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu bwongereza turi ugiye kuraba akahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushyira ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru si ibintu bya kera ni intambara gushyira n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduza ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafite uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo cyangwa abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza amakuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanya hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangije bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babirabye gushyika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushyika kuri mirongo itanu ku ijana ku buringanire bwa mirongo itanu ku ijana hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo cyangwa mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru cyangwa abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza icyo giti gica mirongo itanu ku ijana ni ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utubyumva yuko si ikibazo twisangije mu karere mu burundi cyangwa muri aziya cyangwa ni ikibazo cy'isi muri rusange niko nubivuga yego kandi natwebwe florentine ngaha anye ku ijwi ry'amerika twarabigiyemwo turanabazanya tuti mbega kuri kabafasoni tutabumva turagerageza kubatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri ivyo biganiro ugasanga nk'amatelefone cumi turonse mu mezi atatu uzosanga hari n'igihe usanzemo umukobwa umwe cyangwa umufasoni umwe wumva ko ari n'urugamba rukomeye ni urugamba diana ikibazo ni cya kindi mbega abo bantu dutumira abafasoni n'abigeme barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasa hanze n'ibyo bari baravuga ntibinyerekeye cyangwa ndabisobanukiwe wavuze yuko ibice mirongo umunani na bibiri ku ijana kuri ibi biharuro byagenderejwe mu burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radiyo cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka cumi n'itanu kugira ngo na mirongo ine n'icyenda niko babivuze mirongo itandatu na batanu ku ijana batagira uruhara mu itangazamakuru kandi nta n'umwe aba yabakumiriye urumva muba mwabatumiye muba mwabatumiye ikibazo rero aho gihagaze rero n'ubundi umangaruka hahandi gusobanukirwa icyo kintu bwa mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigizemo uruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuza bo nyine gushikiriza nk'ibyiyumviro byabo ni ugukomeza gusunika buke buke gushyika umunsi bazobyumva yuko nabo bibaraba barakoze abanyamakuru diane nahazwe w'ijwi ry'amerika na florentine kwizera wa radiyo bbc y'abongereza iki kiganiro ni nacyo kitugejeje ku musozo w'ibyo twari twabateguriye kuri iyi saha inshuti rero banywanye b'ijwi ry'amerika tubashimiye kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bamfashije muri ibi biganiro haba mu kubitegura no kubibagezaho nk'uko nabibabwiye dutangira buri wese arimo gukorera iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona fatuma kanara animasi niwe wegeranyije aya majwi ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeho rero mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kubahiriza ingamba zo kurwanya virusi ya korona dukomereze twese hamwe kurengera ubuzima bwacu n'ubw'abacu